Iyi, Nisbet Amerik. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
imigwi itandukanye y'abarundi ibandanya gutanga intererano ku kuntu amahoro n'umutekano byosasagara mu gihugu kugira ngo uburundi bufate inzira y'amajambere muri iki gihe ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe ryatewe kw'igikumu hamwe nyuma y'uko perezida pierre nkurunziza atangarije ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abarundi batari bake baribaza ikintu cyotuma amahoro n'ituze bigaruka mu gihugu mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abarundikazi babiri bagize uruhara bagize uruhara mu biganiro byahuje abarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo nabo nyene batange intererano yabo y'ukuntu abarundi bosubiza hamwe turi kumwe na professeur marie louise baricako ayoboye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu burundi mouvement de femmes fille pour la paix et la sécurité au burundi uh, mwiriwe neza marie louise baricako ndabahaye mwiriwe twatumiye kandi pascal ziminani ariko asozera amashuri ya doktora muri universite ya ottawa ariko umurongo wiwe wa telefone uriko urarengana turaza kubandanya tumuhamagara kugira nawe agire uh, icyo aterera nk'umutumire muri iki kiganiro uh, tutarambiranye reka uh, dutanguriye kuri mari louise baricako um, ikintu mubona cokogwa muri iki gihe cotuma abanyepolitike bose bakorera hamwe ku nyungu z'uburundi n'abarundi ni ikihe
ikintu ikintu cya mbere gihambaye gikenewe ni uko hoba ibiganiro simvuze ibiganiro nka bijya byiyarusha simvuze ibiganiro nk'ibya hehe mvuze ibiganiro by'abarundi bicarana bakaraba ingorane uburundi bumaze n'iminsi bakaraba ibyo byose byatumye tuguma hahandi twama tujya imbere dusubira dusubira inyuma bakaraba yuko kumvikana kuri sisiteme idutwara idutuma tudasubira muri izo njyane kandi tukaciye inzira y'ukuja mu iterambere igihugu kigasubira guhagarara ibyo biganiro birakenewe kandi bitabaye ntituzoshobora kuva aho turi
ni ikihe ubona niyihe ntambamyi ikomeye iri hagati y'izo mpande zibiri ituma bataja hamwe ngo baganire
intambamyi ihari ni ni uburyo abadutwara babyifatamo barafite inzira batoye yo gutwara igihugu ku buryo budashiramwo abanyagihugu ku buryo bukumira ku buryo buhonyanga amategeko hakaba abandi banyagihugu nabo bagira ati ibintu ntibishoboka ntibishobora kubandanya gutya bagaheza ntibahunze badahuje rero baravuga ngo niyo n'imbugita n'uwifashe ikirindi uwo rero afashe imbugita icyo kirindi cy'imbugita aragira ati jewe rero ndabishaka gutya kandi ndabikora gutya akagomba gukoresha agahotoro akagomba gukoresha inguvu hama ntibeze ngo bikunde aho rero ni hamwe tugira tuti tugaruka ku masezerano yarusha kuko niyo yari yafashije burundi abarundi gusubiza hamwe no kugerageza gusubira ku nguvu umwe kumwe twahora kera ubu rero ayo masezerano ateza kugaruka duhejeje hahejeje kuba ibwirizwa shingiro rishasha naho umu- umukuru w'igihugu yavuze ngo nta byose urakwitoza kandi twizere by'ukuri ko azobyuma ko kandi ni byiza cyane ibyo turabishima naho yabivuze ko atazokwitoza byoba ari inyishu y'igice kyoba ari igice cy'inyishu ku kibazo dufise kuko iryo bwirizwa shingiro ryaraye ritowe si ibwirizwa shingiro rizotuzanira amahoro sibwirizwa shingiro rizodusubiza rizosubiza abarundi hamwe sibwirizwa shingiro rizodutuma tuva muri aka kaga ngo duhaguruke tuje imbere ni ukuvuga yuko tuzosubira gusubira inyuma tugasubira hahandi bimwe twari twarumvikanye iyo arusha hanyuma tukagira tuti ubu rero ngo tubi- ngo ntibishyirwe mu ngiro kandi dushireho ibituma uwuzobirenga ko ashobora gu- guhanwa Eh, niki igihugu kije mu nzira igihugu kije mu nzira gitwagwe na- ni- gitwagwe muri sisitemu ishobora kubona iti ibi nibyo byiza ibi nibyo bibi ibi nibyo bitegerejwe ibi nibyo bizotwara abanyagihugu iyo bashaka kuja mugabo ni ukuri dutwagwe mu buryo bu- bubona iyo tuja kandi bushobora kuhatujana bushiramwo ibikenewe byose kugira ngo tuhashike harya hantu tubona ko ariho turinda kuja igihugu c'u Burundi gisubire gihagarare Eh, muravuze ko iryo bwirizwa shingiro rishyashya mutabona ko rizotuma ibintu bitera bijya imbere mwo- mwobisigura ni- nizihe mpamvu mufatirako
icyo mfatira ko icyo iryo bwirizwa shingiro iryambi cya mbere rihonyanga amasezerano yarusha hanyuma uko rero yahonyanga nicyo kintu twari ko turubakigwa ko nicyo kintu twari ko turagira tuti kigira- kiriko kiradukura muri za mbyane twamyemwo imyaka myinshi ubu ni ukuri uburundi wabona ko butanguye kugenda ariko icababaje ni uko ayo masezerano yarahonyanzwe barayahakanye ntibayashyize mu ngiro iryo tege bwirizwa shingiro rero rije kubiheraheza kuyakura mu nzira iryo bwirizwa shingiro rya- ryatowe mu mwanya utari wo byemejwe mu mwanya utari wo mu mwanya igihugu kiri mu mu kajagari abanyagihugu bamwe atariho bari ata mwanya mwiza wo kugira ngo abantu bumvikane babirabe hirya no hino barabe ibyiza barabe icyofasha uburundi akigwa mu nzira yo kugira ngo i- i- ihotore icisha yishaka ubu rero iryo bwirizwa shingiro nta kintu na kimwe cyo kubaka uburundi kirimo hari ibintu byo gu- byo guha abantu bashaka kwiha kugumizaho sisiteme itadufasha kugira ngo igihugu kigume gifishwe mu minwe ni ni n'umugwi umwe niko nobyita kuko naho Pierre Nkurunziza yabwiye ati sinitoje akagumizaho ya ntwaro nyene ni hahandi tuguma hahandi ni ukuvuga rero ko iryo bwirizwa shingiro nta kintu na kimwe mbona cajemo gishasha kiriko kiragira kiti reka duteze imbere uburundi reka twugurure uburundi kiri igihugu abarundi bisanga ba- bumva ko batekaniwe kandi babona bashobora kubukorera bakabuteza imbere nta cajemo
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise innocent innocent uratwumva innocent uratwumva
ndamwumva ego watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa innocent uwemeranega mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura ego mufise ikibazo canke intererano
yego hamwe n'ikibazo kandi intererano ego
yego kandi twebwe hano mu burundi turakeneye nk'umutekano mwiza kandi urabona ko twari tu- tuwusangemo birategewe ntimurebe rero ko mu mukambwe cy'ubutegetsi tutagapfutse yuko abahunze bose ko boza ino mu burundi bakaza bakitegura amatora kandi bagatora n'umukandida ino mu burundi nagomba rero ndababwiye yuko ko boza hamwe tukifatanya hamwe nabo nabo nyene bagashyira hamwe bagashyira hamwe a- abo bifuza imbere yabo hama amatora akagenda neza nka twebwe niyo twari dutekanye neza nkasaba yuko bose nyene tugategurira hamwe aya matora urazi nawe nyene n'umukambwe sinzitesa kuko yuko uriko witegura yuko kuzoshira umukandida imbere yabo kandi cinshi kibazo nyinshi nabikeneye guterera murakoze Eh, marie louise Ego.
muhavuga ko iki
Eh, ni byiza ibyo ariko aravuga jewe ndabyumva gutyo nanje igihe cyose bitazoba birashoboka ko amahoro agaruka mu burundi ngo abarundi bashobore gutaha iwabo bagiye hanze bashobore gutaha iwabo kandi bazi neza ko atabwoba bafise ntibizoshoboka kandi nta matora azoshoboka amategeko amatora ah, ahumuriza bose kandi bose biyumvamwo kandi bose bajamwo uko babyiyumvamwo ntazoshobora kuba mu gihe cyose tuzoba tukiri mu bi- mu bihe nk'ibi turimo muri uwo mwanya muri uwo mwanya i burundi hari abariyo hariyo abandi batariyo si uko batabishaka ni uko byabaye uko byabaye gushika aho barinda ku- gukinjura bakaja hanze aho rero birasaba yuko amahoro agaruka mu burundi umutekano ugaruka ukagaruka ari uwa bose hanyuma bya biganiro navuga bikaba kugira ngo twumvikane kuri tuzogenderaho kuko nk'uyu munsi ye nkoze yaravuga ati jewe sinzosubira kwitoza turabishima cyane mugabo mu gihe naho tokwitoza twoguma tugendera muri iyo sisiteme nyene bizoba ari bya bindi nyene yaba we canke uwundi nta kizoba cahindutse tuzoguma muri ka kaga nyene twarimwo hari aho tuvuga ko by'ukuri eh, igihugu akadoza k'igihugu kagigwa n'abakirongoye Iyo abarongoye igihugu bafite intumbero nziza yo gutwara igihugu mu nzira iraba kure ibateza imbere igashira igihugu imbere n'abanyagihugu imbere ntishire imbere amaronko cyangwa imeza y'akagwi gatoyi iminsi yose kazoza k'igihugu kari imbere kandi karaboneka kandi karateza imbere mugabo iyo naho bihindukiye bikaba ibintu bihonyanga amategeko bidahana inkozi z'ikibi bi- bi- birondera amaronko y'abakeyi iminsi yose hama akajagari nk'uko ico rero kidahinduwe ngo dusubire dusubiremo tuvugane neza inkozi zikunda gutwarwa tuzoguma hahandi nyene nta kizoshoboka naho twogira amatora tuzosubira tugire amatora ubwa mbere bwobwo amatora nyene aduhungabanye murazi ingene vyama bigenda mu burundi amatora aduhungabanye hanyuma n'ikiyavamwo kiduhungabanye gusumba numva rero ivyo inosa avuze nanje ndabishigikiye murakoze Eh, twabandanije duhamagara uwundi mutumire wacu madamu pasikazi minani turashoboye kumuronka ku telefone Eh, turakuramukije madamu pasikazi namahoro yego eh, twariko tuvuga ku vyerekeye eh, ibiganiro eh, n'amahoro n'umutekano mu burundi ngene vyoshikwako Um, nashaka ndababaza ikibazo nabajije mutumire wacu wa mbere marie louise baricako eh, nikihe mubona cokogwa muri iki gihe cotuma abanyepolitike bose bakorera hamwe ku nyungu z'uburundi n'abarundi muri iki gihe
je nibeza yuko mu minsi itari mike bagombye kongera guhura ibiganiro byari byahagaze byarusha bigasubira hama abarundi bakongera bakicara hamwe mugabo ubuhoho bicaye hamwe bakicara hamwe bafise intumbero yo kubaka ntibicare hamwe bafise intumbero yo kuzana kira muntu afise pozisiyo yiwe yo kuvuga yuko jewe atari ibi bivuzwe nta kizoba jewe atari ibi bimpa- bampaye nta kizoba bahure kugira ngo abata- aba- abari hanze y'igihugu bashobore kumvikana n'abari mu gihugu barabire hamwe ukuntu bashobora gutaha kugira ngo bakorere politiki indani mu gihugu
Eh, mwaragize uruhara ah, mu biganiro byahuje abarundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mufatiye kuri ivyo biganiro ibyavuyemwo kugene bitagenze neza nikihe mubona um- muri ivyo biganiro vy'ubu muriko mu- musaba vyohuza izo mpande zishamiranye za politike nikihe cokorwa kugira ngo habe akarusho ku- kuri ivyo mwa- mwagiye- mwagizemwo uruhara muri kahise nze nibaza yuko eh, ndavye ah, ibyo bamwe bavuga n'ibyo abandi bavuga hariho amakenga kuri bamwe bavuga bati twebwe ibintu by'ibiringo bidahera mu- mu gihugu ntabyo dushaka mugabo ntihaheze umwanya iminsi myinshi umukuru w'igihugu yavuze yuko ikiringo ciwe ca nyuma ari iki arimo kizohera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza rero yuko ayo makenga yavuye mu nzira yo kumva yuko nkurunziza atazongera kwitoza nyuma y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico kintu kivuye mu nyum- mu nzira rero nibaza ko abari bafite ayo makenga bamaze kuronka inyishu ubu rero ba- nabo bashobora kwicara bakavuga bati ubu kuwo two- twabonaga nk'aho mengo niwe ntambamyi atazusubira kwitoza reka rero twicarane tuvuge tuti après 2020 hazaba hari iki mugabo après 2020 igomba gutegurwa ubu
ariko muri hari abavuga muri abo batavuga rumwe na leta nk'abanyepolitike ko batemera ibyatangajwe na perezida nkuru nziza ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bakavuga ko bazovyemera babibonye ko yoba yaravuze no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, ko atari gusubira kwitoza mu kiringo ca gatatu aho mubishura ngo iki
Eh, sindi mu mutima wa perezida nkuru nziza kugira ngo menye ibyo avuze n'ibyo adasubira n'ibyo yisubirako ibyo avuze hama ntabikore mugabo je nibaza yuko muri 2015 namba narumvishije neza yarahiye avuga yuko ari cyo kiringo cyiwe cya nyuma kandi jewe ndi mu bamushigikiye ndi mu bamushigikira muri 2015 muri 2016 muri 2017 kubera nabona yuko yari mu mategeko yiwe yo kwitoza hama no muri 2015 akaba yarabivuze clairement yuko atazosubira kwitoza ubu muri 2018 arasubiye arabivuga je rero sinibaza yuko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu kabiri publicuma mu madisikuru abantu bose bumva hama hashika 2020 akisubirako je sin- sindabibona simbona icatuma yisubirako
Ab- abo batavuga rumwe na leta baravuga ko kuba yatumye ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa agatera umukono ku ibwirizwa nshingiro rishasha batumva ingene yobigira mu nyuma agaca abisira Ah, muhavuga kwiga
guhinyanyura i- ah, constitution y'u Burundi jewe sinzi aba abarundi tubona ikintu tubona ibintu mu buryo butandukanye kandi birasanzwe kuko abana ba- turi abana abantu twese jewe guhinyanyura constitution y'u Burundi mbona nk'aho umengo objectif yari ukugira ngo amakontradiction yari muri constitution ya kera avemo sirtu mu bintu bijanye n'ikiringo kuko uravye nk'ivyatera ingorane muri 2015 bamwe baravuga bati oya constitution ivuga ibiringo bibiri nturenga abandi bakavuga bati constitution ivuga ibiri ibi deux mandats au suffrage universel direct nanje nkaba nari muri abo basomye constitution mvuga nti ni deux mandats au suffrage universel direct donc abanyagihugu muri 2005 ntibatoye baratoye 2010 barongera baratora 2015 ni manda zibe zibiri azifisiye uburenganzira hakaba n'abandi bavugaga bati hoya n'ibiringo bibiri ntibirenga 2005 2010 2015 ararengeje urumva rero je nibaza yuko guhindura constitution yakuyeho byakuyeho icyo izo contradiction canke izo confusion zahora ziduteranya nk'abarundi bamwe bagasoma ibi abandi bagasoma ibi hama ugasanga biradutandukanyije kubera tutariko turabitahura co kimwe kuba twumviriza mu ibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibiringo bingahe by'umukuru w'igihugu abato baba babizi
pardon nti abato baba babizi ibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibiringo bingahe eh, vy'umukuru w'igihugu ngira ni mwebwe mu bitubarira
ntabyo ndasoma neza sindabizi nicyo gituma nari ndababajije nayo nibajije ko muba mubizi oya ntabyo nzi murakoze tuze kuba twumviriza baduteye akamo dufise jovin ku murongo wa telefone jovin uratwumva alo alo jovin jovin jovin uratwumva Eh, jovin nti- ntitushoboye kum- kumvikana ku murongo wiwe wa telefone dufise parfe parfe uratwumva
ndabumva cyane ewe tubwira aho uri n'irindi zina
ibyo mineze twapfa ndi bujumbura ufise ikibazo canke intererano
hejuru ikibazo yego
n'abemba by'abapozisiyo
Alo?
ko baguma baha ko baguma baharira ku kibyerekeye inge cya perezida bagihiga kwiga
murakoze Ah, madame eh, marie louise ngo mwishyura
intoki icyo kibazo
aravuze ngo abantu baguma baharira ku kiringo ca perezida ngo bakirondera ku iki
Eh, hariho hariho umwanya babiharira ko ubuye ababiharira ko sindabizi kuko eh, jewe mushatse kumenya icyo ndabyiyumvira ko ya- yarabivuze ko atazosubira kwitoza kandi nkagira ntiboneye ko yabivuze azobigira mugabo icyo ndiko ndavuga jewe icyo kintu kimwe ntigituhaye inyishu n'ibigoye uburundi ubu kuko uyu burundi aho byahereye mu myaka ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho ibyabiteye hariho n'ibyavuyemwo ibyo byose ubu duteza kubisubiza mu buryo imbere y'uko tuvuga tuti ubu rero turatanguye inzira yo gutegu- yo gutegura amatora no gusubiza ibintu byose ku nzira kugira ngo igihugu- igihugu gisubire kuja mu iterambere mugabo nayo hari icyo barondera ubugingo ni ukugira ngo tumenye ingene uburundi butwarwa baravuga ni itegeko ngo abarundi bavuge ibyerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu kuko icyo ni gi- ni- ni ikintu ca bose ni ca twese cume icyo bakirondera ko kugira ngo bamenye ingene bigenda kugira ngo bamenye ingene bakurakuranwa kugira ngo bamenye ingene abantu babisikanya muri ico kibanza ico kibanza n'ico umurundi wese abikwiye kandi avyerekanye hanyuma agatorwa
aho muhavuga iki madame pasikazi kuri icyo kibazo cya pafe urebye nibaza yuko kugira ngo abarundi babe porokipe n'ikiringo basedura yabo kuko abarundi twese tugomba kumenya tuti umuntu aturongoye azoheza ryari uwundi azoza ryari hama uzoza nawe azomara imyaka ingana iki nge nibaza yuko ibintu by'ikiringo kubivuga n'ibisanzwe muri politike deba zose zi- zira zerekeranye ingene igihugu gigo- kigomba gutwarwa nibaza yuko zirekuriwe
yego Ah, efurayim araduteye akamo nawe efurayim uratwumva alo efurayim alo ndabumva yego irindi zina aho uri n'ikibazo cya intererano
yego ndi mu gihugu cy'u rwanda nkaba nitwa alvane furemu ufite ikibazo nanjye nagira ngo mbashikirize yego ibibazo by'abarundi bireba uburundi bwo nyene nibo bakagombye kwicara bakaganira bakareba ingene igihugu cyabo cyoyoborwa none rero kuba umukuru w'igihugu yaratangaje yuko atazosubira kwitoza icyo numva atari ikibazo ahubwo ku bushake bwiwe niba ashaka kubahiriza icyo ibwirizwa shingiro rivuga azobigenza is- azobigenza uko nyene byanditse intererano yanjye niyo ngiyo murakoze murakoze radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga Ah, aho twatumiye abadamu babiri eh, madame marie louise baricako na madame pasikazi minani Ah, tubandanye kuri iki kiganiro ah, professeur eh, baricako ikintu mubona gikwiye gukorwa cotuma abarundi bataye igihugu batahuka niki leta y'uburundi yokora iki abatavuga rumwe na leta bakora iki
ikintu cya mbere ni uko eh, in- in- inyinshi yose izova muri ibyo biganiro nk'uko umuhanda bivuga burya ko haba ibibazo byo kutumvikana mu gihugu cyangwa mu muryango cyangwa ahandi hose abantu bahurira ni ibisanzwe cyane birajyanye n'uko aba bantu abantu tubayeho mugabo ingene duca tubikoreramwo nicyo bitandukanya igihugu gitwawe neza n'igihugu gitwawe nabi ubu rero twebwe twaragiye mu gihugu gitwawe nabi turaja mu kajagari aho turi uno munsi kugira ngo rero abantu bashobore gutaha hari ibintu byinshi bitegerezwa gutorerwa inyishu hariho umutekano utegereza gusubira kugaruka amategeko agasubira agahabwa agaciro hanyuma kandi abantu baga- bagashobora gusubira kugira imvugo yo gusubiza hamwe n'ingiro yo gusubiza hamwe hari ibintu byinshi bituma mu burundi uyu munsi naho boge bati turuguruye nimuze mutahe mubaza ugiye uti "Mm, banza murabe neza ko ivyo bintu ari byo canke ari umutego kubera iki kubera ukwizerana kutagishoboka atakikozwe ntibizokunda ko abantu basubira kwizerana ubu rero niho mvuga nti harakeneye bya biganiro harakeneye nta kumvikana kuri ya sisiteme dutwara harakeneye za ngingo zo gusubiza ama- ama- agaciro amategeko guhana abakora ibyaha kubuza abantu bakora ibitari byo hariho ibintu byinshi biba mu burundi n'uyu munsi naho bavuga ngo hariho amahoro ibintu byarahindutse bimeze neza n'uyu munsi bacatabariza abantu abantu kumva banyitse baratwaye bafashwe bagiye ntawuzi iyo bari ibyo byose ni ibintu bituma atawo atawotekana aho rero ibyo bidahindutse ata kintu na kimwe gikozwe kuri ibyo ntibishoboka hanyuma rero tukaraba uburyo bwiza bwo guhumuriza abantu bwo gutuma abantu basubira kugira icyizere cy'uko igihugu ari igihugu ushobora kugenda ukagaruka atakikugoye ibyo rero bitaraba ibi byose turiko turavuga amatora iterambere gusubira hamwe gusubiza hamwe ntibizoshoboka ico rero nico kintu mbona gikwiye abo- akandi ca mbere bisabwa ko ubutegetsi buhindura imvugo n'ingendo
murakoze umuntu ashobora guhindura imvugo n'ingendo bigaheza bigahumuriza mugabo birategerezwa bitegerezwa kuba kugira ngo Burundi busubire mu Burundi murakoze mweho madamu pascal ziminani kuri icyo kibazo nyine muhavuga iki
bibaza yuko ikintu cagomba gukorwa kugira ngo abari hanze batahuke ni ukwasira umutekano w'abarundi bose iyo nayo ni responsabilite y'umurundi aho ari hose abarundi bari indani mu gihugu abarundi bari hanze mu gihugu twese tukumva yuko nta nyagupfa nta nyagukira ibyo nibyo nama navuze ikibi cy'abarundi ni uko hapfuye umuntu atari muri kote yacu twumva nk'aho umengo yarakwiriye urupfu hapfa uwari kuri kote yacu tugacara tujya ngaho tukavuga tuti hari umuntu yapfuye icyo kintu abarundi ntitucikuremo umuntu ni umuntu pemporte pozisiyo yaba ariho ari pozisiyo y'ubwoko ari pozisiyo ya politike yishwe aba ari ikiremwamuntu imana yaremye gitwawe n'undi muntu atagombye gutwara ubwo buzima urumva rero umutekano ku barundi bose twishyire mu mutwe yuko nta nyagupfa nta nyagukira twese turi abarundi kandi twese dukwiriye kubaho uwo mutekano rero nibaza yuko ntabwo twavuga ngo ni guverinoma igomba kuwasira wenyine guverinoma iri responsable ya teritwari y'uburundi n'abarundi bose mugabo guverinoma yonyine tuvuze tuti aba ariyo yasira umutekano hano bari hanze nabo bakajya baza bagatera bakica abanyagihugu bari mu gihugu kubera babakiza ibi n'ibi ibi n'ibi urumva aho naho tuzuba turimo turigirira nabi kuko abo twicisha cyangwa twica bashobora kuba atari batavuga kimwe rumwe natwe mugabo ni abarundi nkatwe urumva rero ikintu maribiza avuze ndagishyigikiye cy'umutekano mugabo nagomba nongereho yuko umutekano ni kira murundi ahari hose ari guverinoma ari sosiyete sivile abari mu gipolisi abari mu gisoda abari muri guverinoma abari muri parlema abari muri sena twese nk'abarundi n'abarundikazi tukumva yuko umutekano w'umurundi pemporte ubwoko bwiwe pemporte pati arimo pemporte ishyirahamwe arimo tukumva yuko umutekano w'umurundi n'umurundikazi ari responsabilite yacu twese yuko tugomba kwasira iyo iyo ntuze uwo mutekano murakoze radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga tugaruke ku mirongo ya telefone emile yaduteye akamo emile irindi zina
namuremye emile uri he uhamagaye uri he alo emile ntiturushobe kumwumva turamutakaje ku murongo wa telefone dufise jean marie jean marie uratwumva
ego ndabumva cyane watubwirira izina naho uri
hoteli hatungimana jean marie nkaba mberereye mu ntara ya kibitoki mu burundi
oke ego ufise ikibazo cyangwa iciyumviro uterera
oke ni ikibazo ni ikibazo ugomba kubaza mama wacu marie louise sipasi ko ari uko nyine yitwa ego mubaze
oke nagomba ndamubaza ati mbe ko ari umunyapolitike mbe arakunda uburundi hama nimba akunda uburundi ni ibiki bari kuba barakora kugira uburundi umurundi wese ahari yumve ko afite umutekano kandi ko ari mu gihugu yishimye hama ikindi kibazo cya kabiri by'ukuri aho uburundi bugeze kweri twese ntabwo twifuza ibintu byo guhunga byo kwiruka by'amasoro by'isi twese twifuza amahoro mu gihugu none mu gihe baguma barwanira aho batahe batahe batahe hari bamwe bari hanze ku nyungu zabo bagiye kurondera ubuzima bagiye kwiga abibereye kubera ubuzima bwabahiriye dore bashaka bagwaniriza inyungu zabo mu gushaka ko abanyagihugu bato bato tubura amahoro
murakoze mu mwishure madame marie louise
rero nagenda mubwiye ko nkunda uburundi cyane cyane cyane rwose ndabukunda ndakunda n'abarundi kandi cyane kandi nkunda abarundi bose uriko arambaza ko noba niwe yibaza ko noba ndi mu bahungabanya amahoro y'uburundi yanyihenze ko kuko ntabyo nshobora kandi ntabyo ndota ndakunda uburundi ndakunda amahoro y'uburundi ariko nagira ntungikanye ndamubwire yuko nk'uko nokwishora na madamu pasikazi amahoro y'uburundi twese turayajejwe n'ibyo umutekano w'abarundi twese turawujejwe mugabo ufise icyo bita mu gifaransa responsabilite ya mbere y'amahoro n'umutekano w'igihugu cyose ni leta leta rero niyo igaheza ikamenya ingene ishiramwo abanyagihugu bose bakiyumvamwo ko nabo nyene bafise ico bashobora guterera mugabo uwubijejwe uwubibaza uwuvyishuzwa ni leta rero abarundi bari hanze basohotse n'abahunze n'abagiye gusaba akazi bose bakakaronka bakiberayo bose baguma ari abarundi kandi bose baguma bafise uburenganzira bwo kuba mu burundi umunsi bashaka no kuva mu burundi umunsi bashaka mugabo ntugende kuko womowe ntugende kuko uri kurahunga kuko ivyo nta n'umwe vyoshimisha ntawe vyonezera ivyo rero twe turifuza yuko vyohinduka uburundi bugasubira bukuguruka bukaba igihugu cacu tukakibamwo tukagitahamwo tubishaka kandi tuvyiyumvira mugabo ahandi hoho um, ndiko nda ndiko ndahumuriza uyo muntu ambajije ikibazo ndakunda uburundi kandi ndakunda abarundi hanyuma hasigaye twese turiko tuvuga bimwe twese turiko tuvuga bimwe amahoro turiko turavuga iyo twese turiko turavuga amahoro mu muhari w'abakenyezi n'abigeme ahandi amahoro n'umutekano mu burundi tuvuga amahoro y'abarundi bose ntawe dutora ntawe dutora kandi ntawe tuvuga ngo aragapfa reka ubwa mbere bwobwo nta gihano nta nta nta pendemore iriho mu burundi kubera yuko atakiriho icyo nta murundi n'umwe ategerezwa kwica umuntu wese yishe umuntu yategerezwa kubibazwa akabihanirwa uwo ari we wese yishe umuntu yategerezwa kubibazwa akabihanirwa urumva rero turondera amahoro y'abarundi abarundi bose iyo bari hose na cyane cyane ku isi y'uburundi murakoze ubundi duteye akamuri gilbert gilbert batwumva yego irindi zina ni kamenyero uri he
ni kebeke muri canada ikibazo cyangwa intererano
jewe mfise haniniya ikibazo yego cyane cyane nza kuyaderesa kuwo nza kukiba ndabaza cyane uwo mudamu yumva ari louise yego
nagomba ndamubaze ikibazo kimwe icyo nohera ko ni uko muri gihugu icyo ari cyo cyose hama hariho opozisiyo hama minsi yose opozisiyo ikora igwanya leta ivuga ntino ibi bintu ntibigenda neza bo bagakora kugira ngo baganye ntuzeyatere bagende mu banyagihugu ahubwo yuko ngo opozisiyo ngo igenda ikicara hamwe igakorera hamwe na leta ni uko ahubwo ni nta opozisiyo iri bwagira hama nkaca ngaruka ku kintu kijanye na arusha arusha aho bagenda mu biganiro ivyo ni ibintu tuzije ndashari ndashari muto nari nkiri umwana muto mugabo hama vyaranditswe hari hariho ntuzeya guverinema imwe igisirikare cyari kigizwe n'ubwoko bumwe intwaro guhera kuri perezida nta perezida yari ahari kuko nta n'uwo bari bigize batora yari kudeta kuko uwo bari batoye bari bamaze kumuniga hamwe bagenda kuganira bavuganire rero twaranje turabe uburyo izi mpande zibiri zose zihanganye zigende turabe uburyo twobaranja tubumvikanishe turabe uburyo izo ntwaro twozivanga bashaka ni boti ibice mirongo ine by'abatutsi bigende ngaha ibice mirongo itandatu by'abahutu bigende ngaha mu gisirikare bigenda uku mu gipolisi bigenda uku abantu bose barumvikana nati ibyo bintu birakwiye n'uno munsi niko bikiri none ibyo bintu aguma agaruka ko ngo arusha ngo ngira ikirahunya ngo agira ikiragirike kandi n'ubiri kirakora n'iyo constitution twaraye dutoye n'uno munsi nyene intuze ikintu cya arusha ntabwo bigeze bagica kure sinumva impamvu rero nagomba yego munyarutse munyarutse ikibazo cyanyu nagomba asigurire ama impamvu abona uburyo arusha yoba itariki irakora gushika ubu reka abishyure ikindi nacyo ku bijyanye n'iby'umukuru w'igihugu yarabuze kabiri gatatu abuganijewe ikiringo cy'iwanje giherana n'intuzeya n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri si ni umuntu uzeya sekiteri generale wa senedefudede yarabyibwiye ubu tugiye kwiga kugira ngo turabe uwundi muntu azoza ameze nta nkuru nziza azomusubirira none ayo makenga bumva baguma bafise nayige reka bishure mu- reka muheraheza bishure yego nibagende kuri tere ba- batangure bategure ayo matora y- y'ibihumbi y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko bakishinga kugenda bavuga ngo ngo hari ibitagenda hari ibitagenda neza i Burundi niko vyamye demire disino nayo nibereye na demire kenze Ba- baguma bakina icyo bita nuze ya sheze vide humva rero ngaho mucyo gihe utakumbye kuja mu ihiganwa eh, mu- n'umunyeshuri agiye mu- agiye agiye ku ishure yihishure reka murangize eh, reka bishure byarangize Yego.
akagenda ku ishure akaba egizame ntatonde muri egizame nta- nta- ntavuge ingorane ziba zashize n'iki umunyeshuri umwarimu aramuha ubusa abantu aba- abarimu rero umwarimu mu burundi ni umunyagihugu uciye wigira rero ukagaruka baguma bahenda abanonga abantu ntibabone reka ama- ama- reka mu- muheraheze ko tu- tu- dutezwa kubandanya ikiganiro yumvise ico ciyumviro mwashikirije reka bishure Eh, mumwishure madame eh, marie louise
bibaza kongera kuko ni byinshi Ah, icya mbere na mbere nagomaga mubwire umuhari w'abakenyezi n'abigenda baharanira amateka amahoro n'umutekano mu burundi ntituri umugambwe ni ukuvuga ko tutari opozisiyo nta bi- nta byicaro bya politiki turi ko turaharanira turi ko duharanira amahoro umutekano gutwarwa neza n'ihinduka ry'uburundi kuko burundi bageze guhinduka ubundi bageze gutera imbere turageze gusubira kuraba inzira nziza isumba iyo twahoramwo idushika niyo dushaka gushika twebwe icyo twifuza twifuza iteram- i- iterambere ridakumira intwari idakumira n'abakenyezi bahabwa ikibanza n'abanyagihugu bandi bose imigwi yose igahabwa ikibanza nicyo turondera uyu munsi turi kumwe n'abandi bantu nabo nyine bariko baragwanya iyi ntwaro idutwara ikinze ihotoye yica umunsi abanyene turi kumwe boshika ku butegetsi bakagira nk'ibi biriko biraba twobiyamiriza ukunyene nagira ndamuvuze rero yuko ngira ngo yabafite ikibazo utari we kuko jewe twebwe mu muhari wacu ingwano yacu si ibyicaro bya politike nta matora tuzojamwo rero tuza kwiyamamaza ntituragira umugambwe mugabo tuzowugira uwundi munsi tuvyiyumvire tubishatse ntaco tubuza na kimwe ariko ubu ntiturahashika siho turi kandi ikindi naco ndiko ndavuga nti ibigani- ibi- ibi- amasezerano yarusha amasezerano yarusha nge naho nyango ibintu byari bitegekanijwe mubiravye neza mukaraba mbega amasezerano yarusha yashizwe mu ngiro canke ntiyashizwe mu ngiro jewe ndabiravye nkabiraba neza vyose mvuga nti oya ntiyashizwe mu ngiro niba uwo muntu atabibona ingene atashizwe mu ngiro ngira yosubira akabiraba neza agasoma neza akaraba ivyashoboye kurangurwa n'ibitashoboye kurangurwa ica mbere kitashizwe mu ngiro ni ibinini twarinze gusubiramwo bamwe baravuga bati eh, byari byanditswe yuko ikiringo c'umukuru w'igihugu biba bibiri ato atowe ku ijwi rimwe rimwe ahandi mugabo twebwe tubiraba tubisoma ukagira uti amasezerano yarusha ntiyakurikijwe ibwirizwa shingiro ryavuye muri ayo masezerano icyo byavuga kwi- ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu birazwi neza biraboneka usomye urabibona icarenge- ica- ico barenze ko kirazwi turakibona uno munsi ko umukuru w'igihugu avuga ati jewe sinzosubira kwitoza ni vyiza cane ni sawa turabishima mugabo jewe nanje nka jewe n'umuhari ndimwo tukavuga tuti ikibazo ntikizoba gitoye inyishu kubera yuko iryo sisiteme turiko turagenderamwo si sisiteme ituma abanyagihugu bose bumva ko barimwo ni sisiteme ikumira ni sisiteme ihora yanga amategeko ni sisiteme irondera ineza yayo gusa itarondera ineza neza y'abanyagihugu aho rero mu gihe ibyo byose bitarahinduka reka tugume tuvuga kandi abyumve n'uwo ariko arabimbwira tuzoguma tuvuga ibitagenda neza gushika bigende neza ko ntidushobora kuba mu gihugu tuguma dufukafuka tugira ngo "Mm, ntaco baratowe uwatowe ategerezwa gu- kuba azi ko yatowe kugira ngo agirire neza igihugu n'abanyagihugu kandi adashoboye kubigira nk'uko avyishure abibazwe naho ntituzokwigira tuva aho turi nimba umuntu atwara igihugu azi ko atacabazwa na kimwe ntibikunda ntibishoboka n'utwara umugamu- umu- umu- umuryango harya arafise uko abazwa harya abana barafise ico babaza se kandi bakamwereka ibitagenda bakamwereka ivyo bifuza ko vyokosorwa nta gituma na kimwe iyo abantu bariko baravuga ibintu bitagenda neza mu gihugu vyoba nk'uko abantu menga ura- ura- uramenja si ukumenja niko bimeze niko bitegereza kumera kandi abantu niyo badahuje hariho inzira y'uko umwe avuga icyiyumviro w'iciwe ubundi akavuga iciwe ugasanga ntibihuye ugaca urondera ingene bihuza ntutega guca wica ntutega guca utoteza ntutega guca womora abantu kuko bavuze ibintu uko utabishaka abantu baguma ari abanyagihugu uko biri kose rero nibaza yuko ibyo bariko baravuga byose ndabyumva mugabo ntibishobora kuba buziki turiko turagenderamo ayo makenga rero abo bayafise ni ukubumva igikurikira naco nibi bavuga by'ihiganwa ihiganwa byari bikwiye kwihiganwa riba muri ico twita environnement nziza amategeko apanze neza abisigura neza kandi abyerekana neza ingene bigenda umuntu wese akaba azi aho ariko araja ntuba uri kugendera ahantu utazi itegeko rikugenda ata tegeko rikora hakora inguvu hakora igikenye hakora ngo ego ubwinshi ubwinshi ni byiza mugabo ni wowe ubwinshi buri hamwe kugira ngo burondere neza ni wowe ubwinshi buri hamwe kugira ngo bwice udafite inguvu nk'izawe naho ndavuga yuko igihugu cyacu kidahinduye ingendo n'ubu ntaho turagira gushika kandi abarundi bose bataza kubyumva ariko pasikazi ariko aravuga ati tuvuga amahoro y'abarundi bose umutekano w'abarundi bose naho nanjye mpagaze amahoro n'umutekano w'abarundi bose yego murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga uruhara rw'abapfasoni rwoba ari uruhe icyo kibazo ndakibajije mwebwe madamu pasikazi z'iminani
uruhara rw'abapfasoni byemaze kubona nk'aho umengo abapfasoni iyo hashyitse muri politike bifata nk'abagabo mu bandi bifata nk'abagabo mu bandi nabibonye mu biganiro guhera guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu cumi na karindwi tuba abapfasoni petetere fizikima mugabo hageze kwiyumvira abagabo bashwanye natwe duca tujya kuri pozisiyo swate iri kontre le guverinoma cyangwa tukajya kuri pozisiyo iri pour le guverinoma hama inite ubumwe bw'abakenyezi bukabura mugabo ubwo ubumwe bw'abakenyezi kubura jewe ngerageje kubyiyumvira nibaza yuko binaterwa na kahise kacu kuko abakenyezi duhura twarakuze tugakura mu bihugu bitandukanye bamwe bakuriye mu burundi baza guhunga muri demikenze abandi twakoze turi impunzi nkanjye nakoze ndi impunzi nkurira i kigali urumva uburundi tubona ntitubona cyo kimwe imibano hagati y'amoko ntituyitahura cyo kimwe ugukorana kw'abanyamigambwe ntitubibona cyo kimwe mugabo je nibaza yuko tutagumye ngaho tutagombye kuguma ngaho twagombye kumva yuko namba harageze ko igihugu cyacu kivuga kiti abakenyezi bazabe muri politiki murabizi yuko no muri constitution yacu birimo kandi birubahirizwa c'est pour que hagira iyindi façon de voir parce que les analyses igihe nkora kuri representation y'abakenyezi n'amagroupe minoritaire mu maanalize politike abakenyezi babashyira muri politike parce que hariho croyance ishobora kuba isipoza ko abakenyezi bafite ukundi kuntu babona ibintu gutandukanye n'uko abagabo babona ibintu mugabo uhageze kuri ka y'uburundi iyo analize iraba limite si tutugiye arusha iyo analize iraba limite kuko duca twifata nk'abagabo hakaba agresiyo hakaba gucengana kutabwizanya ukuri rero abakenyezi twakora iki nitubwizanye ukuri tuvuge icyo dushaka apana kuvuga icyo twiyumvira yuko uwundi ashaka kumva hoya nitube diregiti tuvugane ikiri ku mutima icyo twiyumvira icyo dushimye nicyo tugaya kuko ntitwo kwama gusa tugaya oya maribize bahita ko yavuze ntuze ingene muri famiye ibintu bikorwa umubyeyi yakoze ikintu n'abana bafite uburenganzira bwo kumubwira bati ibi bintu ntitubishimye mugabo uri n'umwana niwo kwama buri gihe ugaya ugaya ugaya no uragenda ukagaya mugabo ukavuga uti ibi ndabishimye ntitubandanyirize kuri ibi ibi naho ndabigaye ntiturabe ingene twabitorera inyishu ntitube jisite abakenyezi bashima cyangwa abakenyezi bagaya iyo niyo ngorane abakenyezi tujya arusha swate tugiye gushima swate tugiye kugaya ugasanga ntituronse icyo mu gifaransa bavuga logiste milieu icyo kintu turakibura ukritika cyangwa tugiye kwapuye icyo kintu tukivemo dukiritike dushaka gukiritika mugabo turakonese yuko hari n'ikindi kintu cyiza tugaye dushaka kugaya mugabo turabe yuko hari n'ikindi kintu gishobora gukorwa hamba tuve muri logike y'abagabo ibintu byo kwama dukururana cyangwa dushaka gucengana tubivemo tubivuyemo tukabwizanya ikiri ku mutima nibaza yuko tuzagira icyo tumarira igihugu mugabo tugiye tugiye gucengana tuzaba tugiye nk'abagabo mu bandi yego mweho madama marie louise muhavuga iki ku ruhara rw'abapfasoni rwo buruhe mubona abapfasoni bakwiye kugira uruhara rusumbije mu twigoro two kunywanisha abarundi
cyane rwose kandi birashoboka uretse yuko twakuriye muri iyi muri iyi muri izi ngorane zirafise ukuntu zatumye abantu bafise uko biyumvira bamwe ukwabo abandi ukwabo kandi n'ikintu cyo kurwanya cyane mugabo ikindi nacyo gituma bitoroha ko abakenyezi bashobora kugira urwo ruhara runini mu kunwanisha abarundi ni ukuntu ibintu biriko biragenda iwacu uyu munsi simfise inkeka z'uko abantu benshi abakenyezi benshi begereye ubutegetsi cyangwa umugambi uri ku butegetsi bashobora kuba babona yuko ibintu byari bikwiye kugenda ukundi bashobora kuba babona yuko byari bikwiye yuko by'ukuri abarundi basubiza hamwe bakanywana bakabana nk'uko byamye ndabizi neza ko hariho benshi mugabo ntibazobyubaka kubivuga kubera yuko ubivuze ushobora gupfa cyangwa ukomogwa muribuka ko hariho uwundi munsi bavuze hari umuntu yavuze mu bategetsi ati muri iki gihe utemewe gushyigikira ubutegetsi afite inzira yo kwiyahura cyangwa guhunga cyangwa guhora urumva rero muri icyo gihe n'abakenyezi birabafata ntibyoroshye rero naho baba babyiyumviye naho babishaka ndabizi neza ko ariho babishaka mugabo ubundi akazi kacu nk'abakenyezi twari ukunywanisha twari uguhuza abantu twari ukwegeranya abantu akazi atabyibagiye twarigeze gushaka kubiganira turi arusha ntibyaciye bikunda mugabo ngira ngo arumva intumbero twari ko turajamwo n'iyi nyene ko abakenyezi bateza kuja hamwe bakiyumvira mu bibatandukanya byose mbega twobirengana gute kugira ngo turabe icyo dushobora guhurira ko tucubakire ko dufashe uburundi kogorora iyo niko kazi twagomba gukora nk'abakenyezi aho bishobotse hose kandi tugomba kuciyumvira tukakimenya twese aho turi ko turinda gukora ariko kazi kacu turi ababyeyi turavukana na bamwe muri abo bari ku ruhande muri cyangwa ku burundi abandi turubakanye abandi twarababyaye abandi ni inshuti na bagenzi n'utwarinda kuba bahuza kandi n'icyo imana yaturemeye murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone leonidas araduteye akamura twumva yego watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
yewe nitwa ninkanimbere leonidas uri he
hamagaye ndi mu kirundo mu burundi
yego ni mu burundi ufise ikibazo canke iciyumviro
ni ibibazo ariko harimo n'icyiyumviro yego
bwa mbere nagira mvuge kuri icyo kijyanye n'uko mu burundi hoba hatariho amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano mu burundi biriho ahubwo gusa hoba hariho abarundi bamwe bamwe ati amahoro n'umutekano bafite umutima wabo badatekanye kubera ingo izina ziriya cyangwa nyine ibibazo bya politiki aribyo ibyo byose ni ibisanzwe hanyuma ikindi aya masezerano iyo arusha ariko baraharanira iyo tuzi yuko igihugu mu bisanzwe ibwirizwa rikuru risumba ayandi ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha byaho ntiyagiye kugira ngo abe ariyo atwara igihugu twe nibaza yuko ayo masezerano yarusha nibaza yuko atari bibiriye yanditse ku burundi ahubwo ni amasezerano yagiyeho kugira ngo afashe abarundi muri icyo gihe none rero ko twageze mu gihe kindi uburundi bukava mu kiriya gihe bwari burimo ubu twabwirizwa gutera intambwe amasezerano yarusha kuguma atwara igihugu ahubwo igihugu cyo gitwabwa n'ibwirizwa shingiro nk'uko n'ibindi bihugu bitwara kuko igihugu gitwizwa n'ibwirizwa shingiro ku bwanyu rero ndabumvirije ayo masezerano yarusha nta kamaro afise ibwirizwa shingiro ntiryoye isunga
amasezerano yarusha bagize akamaro ariko uno munsi ko tutari mu bihe nka bisa na biriya twari turimo ibyigwa shingiro n'ibyo byabwiza gutwara igihugu nk'uko no mu bindi bihugu bigenda
murakoze radiyo ijwi rya alo Oh.
ndahetse nyarutsa mu mu nyarutse muduge ku ijambo
yego ikindi nagira mvuge eh, ni kijyanye n'uko guharanira aya ma- aba bavuga yuko baharanira amasezerano y'iyarusha ubusanzwe amasezerano y'iyarusha nk'uko meze kubivuga iyo yari agiye gutwara igihugu yabwirizwa gutwarwa n'igirizwa shingiro none rero kubera iyo mvo babwirizwa guharanira ahubwo ibwirizwa shingiro niryo rikomeye cyane gusumba aya masezerano y'iyarusha nubwo hari kubaho umugwi uharanira i- ibwirizwa shingiro ry'igihugu hanyuma ikindi eh, kuri ayo masezerano y'iyarusha nyine nagira mvuge ni uko mu barundi nka bose bibaza yuko hafi imigwi ibiri a- abarundi bose ntibasubiye ku ku masezerano y'iyarusha hariho imigwi itasinye n'ubu nk'akarorero birimo hari fnl parite yakuti wariko ragwana wari mu ishyamba yazi kutasinye ko ayo masezerano y'iyarusha none wumva ayo masezerano y'iyarusha ari n'amasezerano yagizwe hagati y'imigwi ibiri mugabo atari abarundi bose rero ayo hoye ntibatakwataguma bayaharirako cyane bihimbiriye murakoze reka tubandanye
yego ndabakengurukiye murakoze marie louise muhavuga ku iki Eh, ku icyo cyiyumviro cya leonidasi
icyo cyiyumviro nibaza ko kidafata kitaraba neza igihugu cy'u Burundi aho kiri kuvuga ngo amahu- amasezerano y'arusha yarenganywe byari kuba byo iyo ashyirwa mu ngiro kuva bwa bundi agiterwa kw'igikumu iyo ashyirwa mu ngiro hari ibintu byinshi tuba twaramaze kurengana Amashi- amasezerano y'arusha si yo azoduteza imbere mugabo ntiyaducira inzira yo gutera imbere ubu rero cyane nibaza yuko uyu muntu leonidasi icyo azanye ni cya kindi cy'abavuga bati mu burundi amahoro yariraye umutekano wariraye turabizi neza tutabeshana nawe nyine arabizi ko ata mahoro ahari kuri bose muri uyu mwanya murabo iyo be- babibyishyize ngo bakabivuga ikaba imvugo y'ukwanka kubona ibibazo nta n'umuti tuzokwigira turondera kuko mu kugira ngo urondere umuti ubanza kubona ko ufite ikibazo iyo utabona ko ufite ikibazo nta muti uzorondera ni nka bijya by'ibiganiro mwariko murabaza kare mwabagije pasikazi muti mbega ibiganiro ni kuko ibi ataco byashitseko kubera yuko ntushobora kugenda kwicara mu biganiro uvuga ngo nta kibazo mfise kuko ntibikenewe kuja kwicara none ugiye gukora iki mu gihe ugiye kwicara mu biganiro ngo urondere inyishu y'ikibazo utemera ko ufise nta muti uzoronka n'ibyo bya leonidas rero amaze kuvuga ati amahoro n'umutekano birahari nta ibyo bya- by'amasezerano y'arusha ntibisubira kubikenera mugabo ku bwanje nta mahoro turaronka nta mutekano turaronka abarundi ubumwe bw'abarundi ntiburakomera ntiburatsimbatara nico gituma aby'amasezerano y'arusha yari yagenewe n'ubumwe ntikigikenewe ko tugikorerako aho rero niyumvira ko ari ibyo twamye tuvuga kuva kare iri bwirizwa shingiro nabyo ariko aravuga ngo ntiturivugire iyo iryo bwirizwa shingiro ririndira abarundi bose bagataha hama bakaba umutekano wagarutse bagacavuga ati umve rero ndababwiye ngo turabe ni bimwe na byo mvuga bya sisiteme dutwara ngo turabe rero ingene twoshobora kupanga intumbero y'ingene uburundi buzorongorwa bagaca bicara bakavuga ibyo byinshi shingiro bakabisubiramwo bikaraba ingene itsi- iterambere rizotsimbatazwa amahoro azotsimbatazwa umutekano uzotsimbatazwa intwaro idakumira izotsimbatazwa amategeko azohabwa agaciro aho nibaza ko twari kuba turi ko tugenda mu nzira nziza Yego.
mugabo kubera tutarigize uko byarinda kuba icyo dushikako ni cya kindi nyene kikitugoye n'ubu ntiturashikaho tuvuga tuti turogoroye yego Eh, mwa madamu pasikazi minani muhavuga iki ku cyiyumviro cya leonidasi Ah, je navuga yuko hari ikintu mbari bizera cyo yavuze yuko arusha ntiyakurikijwe kubera ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza none ubu ko ibyo ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza kivuye mu nzira navuga yuko rero arusha yakurikijwe hama ku bya leonidas kuvuga yuko arusha itagikenewe je sinovuga uko kuko turabye je mvuga iby'uburundi tuje ndabye akahise k'uburundi arusha yatumye amoko abiri ashobora kwicarana hamwe mu butegetsi mu gisoda mu gipolisi muri parlema muri guverinoma muri sena urumva rero icyo genda kivuga yuko n'akamaro arusha yadukoreye nk'abarundi twese kumva yuko amoko yose ariho perezante mu nzego zitandukanye z'igihugu urumva rero jewe arusha ndayishyigikiye kuri icyo kintu yadushikanyeho kuba rero arusha hari n'ibintu bimwe itarashikanaho aho naho ndayishigikiye mugabo apana ku bijyanye n'ikiringo kuko nibaza yuko iby'ikiringo perezida nkuru nziza yabidukuyeho urumva iyo sisije nibaza yuko twasubira ko iby'ikiringo ntibizosubira mugabo ikindi arusha itashoboye gushirwaho arusha ntiyashoboye gushirwa mu ngero mu ampratike ku bijyanye na jisitise mu burundi nka fonkisiyonoma ya severe byo nibaza yuko mu gihe severe itarakora akazi kugira ngo abakoze ibyaha mu burundi bamenyekane jewe simvuga nti bamenyekane bafungwe cyangwa bamenyekane bagirirwe nabi hoya uwagize ikibi izina ry'iwe rimenyekane abakoze ikibi ari akagwi ako kagwi kamenyekane hama birakenewe yuko basaba ikigongo abarundi basaba ikigongwe arusha navuga yuko yatsinzwe mu kudashigikira severi kugira ngo ishira habona akahise k'uburundi mu bijyanye n'ubwicanyi bwaranze isitari y'uburundi ego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya ugiye kurangira ariko turafise ubundi aduteka Theodore muri make ubaze ikibazo cyangwa intererano
ngewe nitwavuga imana Theodore ndani kibagabaga ndabanza mbashimire ku mwanya mwiza muduhaye ngo tuvuge icyo tubagezaho icyo tubagezaho ndabanza nshimire mari ku busobanuro bwiza yatanze ariko nayo mfite ikibazo ese buriya ni byiza ko mwareba kuri karikuru y'iparitie y'ubuyobozi gusa mwebwe ubwanyu nk'abaturage mwebwe mwumva ni iki mwakora cyangwa se mwashishikariza abaturage kugira ngo babashe kumva icyo kintu koko bakongera bakahuriza hamwe hari aho yavuze ngo munyarutse munyarutse habayeho gusa nk'aho batandukana hakazamo parite ebyiri icy'ingenzi nge ni uko numva habaho kongera mukegera mukumva ko muri abarundi muri abarundi reka bishyure ku mwanya ugiye kurangira no ku mugozi umwe ego ikindi namubaza munyarutse munyarutse umwanya ugiye guhera eh okay noneho icya nyuma nsoza nagira ngo mbe namubaza ese ni izihe ngamba bumva bo bifitemo ubwabo bumva bamarira abaturage imbere kugira ngo wenda biba byageze mu buyobozi kuko icy'ingenzi reka bishyure reka bishyure kuko mubandanije umwanya uzoba uheze ntaronka umwanya wo kubishyura yabumvise mumwishyure madamu marie louise
ndabizi yuko ibintu by'intwaro nziza by'amahoro by'umutekano by'iterambere atari akazi k'abatwara gusa n'abatwarwa barabifitemo uruhara mugaba intumbero itanga abatwara kuko utwara niwe yitwa ko abarabira kure akabonera kure abanyagihugu akamenya aho ashaka kubakura n'ashaka kubashikana mu gihe rero amaze gutanga intumbero abanyagihugu barategereza kumukurikira bakanamufasha bakamushyigikira kugira ngo ashobore gushika iyo arinda gushika twebwe rero nk'abanyagihugu by'ukuri uwo badutwara wese atujyana mu nzira n'ineza y'uburundi n'ineza y'abarundi twebwe nk'abakenyezi ibyo ari byo byose turiteguriye kumukurikira no kumushyigikira mu bwabo icya mbere turaba mbega rondera ineza y'igihugu n'abanyagihugu mbega rubahiriza amategeko y'igihugu mbega by'ukuri arabona kure ariko aratubonera hariya dushaka gushyika hari n'aho tutahazi twebwe mugabo bateza kuhamenya kuko nicyo gituma ari umurongozi
murakoze muri make cyane madamu pasikazi minani make cyane n'ikihe cyiyumviro cya nyuma mwoshikiriza
icyumviro cya nyuma ni uko twakwiyumvira uburundi mbere y'uko twiyumvira inyungu zacu bwite
murakoze bari abatumire bacu marie louise baricako hamwe na pasikazi minani twari ko tuvuga ku ruhara rw'abakenyezi mu byerekeye kugarukana amahoro n'umutekano no kubikomeza mu burundi n'uruhara bogira mu kunywanisha abarundi dushimiye rero abashoboye gukurikirana iki kiganiro muri sanga abaduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro tubashimiye rero tubifuriza ibihe byiza tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro tubashikiriza iminsi yose na cyane cyane n'iki kiganiro muri sanga gikurikiranwa n'abantu benshi mwese rero hamwe ndabifurije ibihe byiza Thank you. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika